bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nirinahazwe mu burundi bitarenze muri nondwi ububasha bwo gutoza amafaranga ku bituro vy'imiduga amapikipiki imiduga y'amapine atatu bita tukutuku n'amakinga buzoba buri mu minwe y'inzego za leta ku murwa mukuru w'ubutunzi i bujumbura amafaranga yose yahora atozwa n'abo bari muri ayo mashirahamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe uyu ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi agaruka ku ngingo ya leta yo kwifatira mu minwe igikorwa co gutoza amatagisi ku bituro vy'abunguruza abantu n'ibintu amashirahamwe yahora akora ico gikorwa yagirizwa yuko abayagize bahora batora bashira mu mifuko yabo hagushira mu kigega ca leta Bobi Wine atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Uganda yahamagariye abanyagihugu bo muri ico gihugu guhaguruka bakavana ku butegetsi biciye mu mahoro Perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze imyaka mirongo itatu n'itanu ategeka Uganda. Turukiya yaciriye umunyororo wo guhera y'abantu batanu bagirizwa kwica uwahoze aserukira Uburusiya muri ico gihugu. Mahamadou Isufu yahoze ari perezida wa Niger yegukanye agashimwe kitiriwemo Ibrahim gahabwa indongozi nziza aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu amakuru tubafitiye kuri uno mugoroba reka tuyahere mu gihugu c'u Burundi aho leta itegekanya gufungura abanyororo batari bake ni mu rwego rwo kugabaniriza umutwaro amabohero abarizwamwo abanyororo benshi gutyo imikorere ikagorana inkuru tubaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi iteka rya perezida wa repubulika y'u burundi evariste ndayishimiye rivuga ko abamaze byibura imyaka itanu muri gereza bashobora gufungurwa kereka abashobora kubangamira no guhungabanya umutekano w'igihugu abafungiwe ibyaha byo gukoresha nabi no kunyereza umutungo wa rubanda nabo bashobora gufungurwa baramutse biyemeje gusubiza ibyo basahuye inyungu zabyo n'amagarama y'imanza zabo muri make abanyururu bashobora gutaha bose hamwe bagera ku bihumbi bitanu magana abiri na mirongo itanu na batanu ni ukuvuga byibura mirongo ine ku ijana by'abarundi bari muri gereza muri iki gihe icyemezo cya perezida ndayishimiye kije nyuma y'amezi abiri n'igice arekuye abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura umunyepolitike bobi wine atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri uganda yahamagariye abanyagihugu bo muri ico gihugu guhaguruka bagatanguza imyerekano y'amahoro yo gukuraho perezida yoweri kaguta museveni amaze imyaka mirongo itatu n'itanu ategeka ico gihugu n'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu edi rwema umunyapolitike robert cagulanyi uzwi nka bobi wine niwe watanze iyo mpuruza nyuma y'igihe gito atsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa mbere muri ayo matora perezida museveni yatsindiye kuyobora manda ya gatandatu ku majwi mirongo itanu n'umunani ku ijana bobi wine bari bahanganye we yabonye mirongo itatu n'atanu ku ijana gusa uyu munyapolitike yaje kutemera ibyavuye mu matora avuga ko ayo matora yibwe kandi ko yarimo uburiganya bwinshi yaje kujurira inkiko asaba ko amajwi yatangajwe na komisiyo y'amatora agirwa imfabusa ariko nyuma aza gukura ikirego cye mu rukiko asobanura ko atari yizeye imikirize y'urwo rubanza kuri uyu wa kabiri bobi wine yahamagariye abaturage guhaguruka bakarwanya ubutegetsi avuga ko bubakandamiza bukabahindura abaja kuva amatora arangiye mu kwezi kwa mbere uyu munyapolitike utavuga rumwe na leta yakomeje kuvuga ko abayoboke be bashimutwa abandi bakaburirwa irengero polisi ya uganda yo yahise yamagana ibyavuzwe na bobi wine ivuga ko ibyo ahamagarira abaturage gukora bitemewe n'amategeko yahise ivuga ko nayo yiteguye gufata igashyikiriza inkiko abazica amategeko edi rwema urakoze tuve muri uganda tuza muri leta zunze ubumwe za amerika umumenyesha amakuru yitwa andrea sawuri kuva ejo ariko araburana ku cyaha cyo kubangamira abapolisi mu kazi kabo ariko none polisi isigura ko yayibangamiye gute hama akorera icaha ikimenyesha amakuru mugenzi wacu thomas kamirindi aragaruka kuri utwo tubazo twose mu nkuru yaduteguriye andreya sahuri akorera ikinyamakuru cyitwa the Des Moines register cyo mu mujyi wa Des Moines umurwa mukuru wa leta ya Iowa iri mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika yafatiwe muri uyu mujyi nyine wa Des Moines mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ari mu kazi ke mu myigaragambyo y'umuryango witwa Black Lives Matter uharanira gukangurira rubanda ku bibazo by'urugomo rwa polisi ku birabura polisi yemeza ko yabwiye inshuro nyinshi sahuri kwigirayo kugira ngo ikore akazi kayo aranga ahubwo arayibangamira yafunzwe igihe gito ararekurwa araburana yidegembya avoka umwunganira yabwiye urukiko rwa rubanda juri rumuburanisha ko polisi yamwibeshyeho imushyira mu gatebo kamwe n'abakoraga imyigaragambyo kandi we yari yibereye mu kazi ke gusa icyaha andreya sahuri aregwa kiramutse kimuhamye ashobora guhanishwa ihazabu y'amadolari magana atandatu n'igifungo cy'amezi abiri ntibyaba bisanzwe nk'uko imiryango myinshi iharanira uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru iharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange amashuri makuru y'itangazamakuru n'ibigo by'itangazamakuru byose babyemeza kuri bo nta kindi uru rubanza ari cyo usibye ubutabera bupfuye no guhonyora uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru naho ubushinjacyaha bwa leta ya ayowa bwo buvuga ko nta muntu n'umwe uwo ari we wese ufite ububasha n'uburenganzira bwo kwirengagiza no gusuzugura amabwiriza ya polisi iyo iri mu kazi kayo thomas kamirindi icubandaniriza ko n'ivya mahamadu isufu yahoze ari perezida wa niger yatahukanye agashimwe kitiriwe mo ibrahim mahamadu isufu w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko ategetse manda ebyiri zikurikiranye kuva mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yubahirije itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya niger manda ya gatatu aritegura gutanga ubutegetsi mu mahoro bwa mbere mu mateka y'igihugu cye mu kwa kane gutaha nyuma y'amatora yo mu kwezi gushize mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi w'ikigo mo ibrahim gitanga iki gihembo festus mogaye wahoze ari umukuru w'igihugu cya botswana asobanura ko isufu agihawe kubera ko atatatiye amasezerano yagiranye n'abaturage ba niger hari hashize imyaka itatu iki gihembo cyarabuze ugihabwa mahamadu isufu akaba abaye uwa gatandatu ukegukanye kuva cyashingwa mu bihumbi bibiri na gatandatu igihembo mo ibrahim gihabwa abantu bayoboye ibihugu cyangwa guverinoma muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara baba baratowe na rubanda bakava ku butegetsi nyuma ya manda bemerewe n'itegeko nshinga kandi babaye indashyikirwa mu mitegekere yabo utwaye igihembo mo ibrahim ahabwa amadolari miliyoni eshanu inshuro imwe rukumbi ariko hakiyongeraho andi madolari ibihumbi magana abiri buri mwaka ubuzima bwe bwose thomas kamirindi urakenuye amakuru agezeho hirya nino ku isi tuyabandanirize muri guine equatorial aho abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ibisasu byaturikiye mu makambi ya gisirikare kuwa mungu barenga mirongo icenda na gatanu ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu oriane itanga ishaka ku munsi wa mungu mu bigwati vy'imondong kwa mtoma mu mugwa mukuru w'ubutunzi bata abategetsi batangaza ko ibisasu vyaturaguritse mu makambi ya gisirikare atandukanye hakomereka abantu bashika ku majana atandatu na cumi na batanu leta itangaza kandi ko muri majana atatu na cumi na batandatu bavuwe bamaze kuva mu bitaro abandi amajana abiri na mirongo icenda n'icenda basigaye mu bitaro bitandukanye mu gisagara ubutegetsi bumenyesha kandi ko abantu barenga mirongo itandatu batabawe bakugwa munsi y'inyubakwa zabasenyagurikiye ko perezida theodore obeng nyuma yavuze ko leta igiye kugira inama yihuta kugira bakore amatohoza y'uburyo abashikiwe n'insanganya boshikirizwa imfashanyo zigiye gutangwa n'igihugu imbere y'uko iziva mu mahanga zibashikira leta imenyesha ko amatohoza yatanguye kuri uno munsi wa kabiri mu kumenya icyatumye ibyo bikoresho bya gisirikare bita amadinamite biturika umukuru w'igihugu yari yatangaje ko icyatumye haba izo nsanganya byatewe no kutitaho neza ububiko bw'ibyo bikoresho mu makambi ya gisirikare bigatuma haba ingaruka mbi z'isenyagurika y'amazu y'abantu n'inyubakwa zo mu gisagara cya bata
barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza hejuru rya amerika mwandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndayibutse ko muyumva kuri za fm zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave mushobora kandi kutwumva ikibiriraho kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata c'ubutungane mu rwanda aho uwitwa idamange ivone yagirizwa ivyaha birimwo ugushaka kugumura abanyagihugu biciye mu majambo yavugiye ku mbuga ngurukanabumenyi agiye gupfungwa ivy'agategekanyo mu kiringo c'ukwezi mu kurindira ko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi vyategetswe na sentare y'ibanze ya gasabo iri ku murwa mukuru w'u rwanda kigali ni inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa ku isaa kumi zuzuye z'igicamunsi umucamanza yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko gusoma icyemezo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza rwa madamu ivoni damange ryamugwiza urukiko rwabanje kwibutsa impande ziburana ibyaha bitandatu damange aburana n'ubushinjacyaha n'ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda byiganjemo ibikomoka mu biganiro yatambutsaga ku muyoboro we wa youtube mu myiregurire ye ibyaha byose damange arabihakana akavuga ko ibyo yavuze yabitewe n'agahinda kubera ibyemezo ubutegetsi bufatira abanyarwanda cyane kuri gahunda ya guma mu rugo mu kurwanya icyorezo covid cumi n'icyenda n'ibindi yemeza kandi ko ari uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo gutanga ibitekerezo nk'umunyarwanda icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nta cyemera akavuga ko cyashaje ko atagombye kukiregwa umucamanza yasuzumye ibibazo bine muri uru rubanza nyuma yo gusesengura imiburanire ku baburanyi bombi ku isonga yahereye ku kureba niba hari ibimenyetso bigaragaza ko uregwa yafashwe agasakwa akanafungwa binyuranije n'amategeko idamange avuga ko yagabweho igitero n'abantu atazi batagaragaza ibyangombwa n'impapuro zimufata avuga ko yasatswe kuva saa munani z'igicamunsi kugeza saa munani z'ijoro we n'ubwunganizi bagasaba urukiko kubishingiraho agahita arekurwa agasanga abana ubushinjacyaha bwo busobanura ko yafashwe abanje kwerekwa impapuro zimuta muri yombi kubera uburemere bw'ibyaha aregwa buvuga ko yatsimbaraye yanga ko bamusaka bituma isaka ritihuta urukiko ruvuga ko ku byaha bikomeye inzego z'umutekano zemerewe kwinjira ku ngufu aho bibaye ngombwa ruvuga ko rwashyikirijwe urupapuro urupapuro rw'isaka n'urutwara idamange ku gahato kubera ibyaha aburana ruravuga ko nawe ubwe yemera ko iwe habereye imvururu ananiza inzego z'umutekano biba intandaro yo gutinza isaka urukiko rukavuga ko yiyemerera ko videwo aregeshwa ari iye bityo rukanzura ko nta tegeko na rimwe ryishwe mu ifatwa n'ifungwa bye urukiko rwasuzumye kandi sheki itazigamiye idamange aregwa ko yahaye uwitwa emmanuel nsabimana mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yisunze amategeko umucamanza asobanura ko igifite agaciro kuko imyaka itatu iteganywa n'amategeko itarashira bityo ko agomba gukurikiranwaho iki cyaha mu ishati y'umweru y'amaboko maremare idamange aho yarahagaze ari kugaragara mu buryo bw'ikoranabuhanga ari kumwe na metre felicien gashema yagaragaye azunguza umutwe nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'ibivugwa n'urukiko kuri iyi ngingo ku gusuzuma impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha hashingiye ku magambo yatambukije kuri YouTube ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse aregwa ko yavuze ko imibiri y'abazize jenoside icuruzwa mu nzibutso ko korona yasimbuye iturufu rya jenoside aregwa kandi ko yavuze ko perezida Kagame yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu kuba leta yerwa yica abanyarwanda ku bushinjacyaha ngo ayo magambo yateza imvururu idamange ariko we arabihakana akavuga ko ari umuturage uciriritse atateza imvururu kandi atahakana jenoside ari umwe mu bayirokotse rwisunze amategeko urukiko ruvuga ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho mu iperereza zituma uregwa akekwaho ibyaha urukiko ruvuga ko videwo aregeshwa yemera ko ari iye humvikanamo amagambo yatuma akekwaho ibyaha bine rwavuze kandi ko amwe mu magambo yumvikana ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nk'aho avuga ko leta iriho ari baringa perezida kagame yapfuye kera leta iriho ari agatsiko k'amabandi n'ayandi mu mwanzuro mu nyuma y'iminota igera muri mirongo ine umucamanza yavuze ko ivoni damangi ryamugwiza akurikiranyweho ibyaha bikomeye yavuze ko aramutse arekuwe yakomeza kubikora kandi ko nta cyizere atanga ko atacika ubutabera kumubona byagorana ahita ategeka ko madame damange akurikiranwa afunzwe muri gereza mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi ivoni damange yahise yaka ijambo ashimira umucamanza ku cyemezo amufatiye ariko anatangaza ko akijuririye idamange w'abana bane yatangiye kumvikana kuri youtube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe avuga ko arajwe ishinga no kuvugira rubanda ku cyo yita akarengane bakorerwa n'ubutegetsi urubanza rusoje umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa gasabo yahise ategeka ko umunyamakuru anyesi nkusu w'imana w'ikinyamakuru amurabyo afungwa amuziza gufata amajwi mu cyumba cy'urukiko binyuranije n'amategeko ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali Eric bagira ubusa urakoze mu gihugu c'u Burundi leta yahagaritse kuva kuri no wa kabiri yinjira ry'intete n'ifu y'ibigori biva hanze y'igihugu ubushikiranganje bw'ubudandaji busigura ko iyo ngingo izomara ikiringo c'amezi atandatu ubwo bushikiranganje bukavuga ko bwaronse amakuru y'uko hari ifu n'ibigori biheruka kwinjizwa muri ico gihugu bifise ingwara ishobora kubangamira amagara y'abanyagihugu ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro mu burundi busigura ko bwafashe ingingo yo kubuza abagwizatunga kwinjiza ibigori n'ifu yavyo bivuye hanze y'igihugu mu ntumbero yo gukingira indwara abanyagihugu jeremy banigwa n'inzigo umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru i bujumbura ubushikiranganje bw'ubudandaji buramenyesheje abagwizatunga ko n'abafungura ifu y'ibigori ko bibujijwe kurangura mu mahanga no kwinjiza mu Burundi intete n'ifu y'ibigori mu kiringo c'amezi atandatu kubera ko ibonekeza muri ino minsi yinjira ku bwinshi y'intete n'ifu y'ibigori bitameze neza ku buryo byoshobora kugira ingaruka atari nziza ku magara y'ababyihereza naho atavugiye hejuru ibihugu vyikekwa guturukamo ibigori bifise ingwara ijwi ry'amerika ryamenye ko ubwo bushikiranganji budoma urutoke ku bihugu vy'ubuganda na tanzania ni ibihugu bisangiye n'uburundi umuryango wa afurika y'ubuseruko muri kino gihe ako karere kakaba kimbutsemwo ibigori vyinshi uwo muryango usanzwe ufise amategeko agenga ubudandaji aho ibiribwa vyose vyemerewe kudandazwa ata makuru n'amatagisi birishe kandi bikinjira mu gihugu ico arico cose muri bitandatu bigize uwo muryango ata nkomanzi ijwi ry'amerika ryabajije ubushikiranganji bw'ubudandaji kw'ico gihugu kitazohava cagirizwa ko kiriko kirahonyanga amasezerano ya EAC Jeremy Banigwa n'inzigo arabyakana akemeza ko ari ku nyungu n'umutekano w'igihugu avuga ahubwo ko hari n'ibindi bihugu byamaze gufata ingingo nk'iyo muhere ku gihugu ca Kenya cararose amakuru y'umwimbu wari uvuye mu bindi bihugu by'akarere harimo rero ivyo bintu bitameze neza biri mu bigori n'ifarini y'ibigori natwebwe murazi yuko dufise ibigo bijeje gupima ivyo bigo rero navyone ntivyicaye kandi baramaze gupima bakabona yuko iyo farini n'ivyo bigori bidakwije harimo ibintu bitameze neza vyohava bimerera nabi abenegihugu no mu bindi bihugu bibanye ivyo bintu ntibikwije vya ngombwa bakavyirukana mugabo abadandaza b'abarundi bagaca bihuta kugira babizane ngaho iwacu natwe urumva ntidushobora kwemera yuko amagara y'aba y'abenegihugu n'ababa mu burundi ashobora kumererwa nabi kugira imana nta byinshi byari bwinjire twaciye tubimenya hakiri kare twaciye turatangiriza ku mipaka n'ibyo bihugu ntibyafashe izo ngingo byabifashe weekend ni ukuvuga yuko ntibyari bwakwire hose twibaza yuko ari umwimbu mushasha utari bwatangire kuza mu gihugu kugira tuzitire tutaroneka yamara ku rundi ruhande umwe mu bagwizatunga barangurira ibintu hanze y'u Burundi yabwiye ijwi ry'Amerika ko iyo ngingo ifise ikindi inyegeje uwo atashimye ko tuvuga amazina yiwe yebaza ko Uburundi bwoba bushaka ko abo bagwizatunga bagura ibigori vyarimwe mu Burundi gusa uwo twise Jean Bosco abisigura yishimikije ko leta yaheruka gufata iyindi ngingo yo gufata mu minwe igitegwa c'ibigori muri iyo ntumbero leta yategetse bamwe mu bagwizatunga kugura umwimbu w'ibigori wose mu gihugu ku giciro cashinzwe na leta bakawubika ubundi bakawushora hanze ndetse n'igihe co gutera akaba ari bo bazotanga imbuto naho nyene ku giciro kizoshingwa na leta aha niho ubushikiranganji bw'ubudandaji bwafatiye mu kwizeza abanyagihugu ko batazobura ifu n'ibigori bafungura naho ibiva hanze vyahagaritswe abarundi ntibagira ubwoba ngo bazobura ivyo bafungura kuko umwimbu w'ibigori warabonetse akaba ari naco gituma kampanye yo kugura ibigori mu gihugu hagati igomba gutangira byihuta abadandaza bazobirangurira bene gihugu bagira baje ku mirimo mu gihugu cyose kandi tugasaba yuko atamwene gihugu yozimbwa igiciro n'ikirya nyene c'amafaranga amajana atandatu na mirongo umunani ku kiro c'intete z'ibigori uzobona bagombye kumuhenda ngo baje munsi y'ico giciro azeca bishikiriza intwaro canke abajeje umutekano bahegereye icegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu gitaye ibiribwa fao ijwi rya amerika rifise cerekana ko ku mwaka ku mwaka ubu burundi bukura hanze amatoni arenga ibihumbi ijana na cumi y'ibigori pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tugume mu burundi aho leta yakuye mu minwe y'amashirahamwe y'abikorera utwabo itozwa ry'amafaranga ku bituro vy'imiduga amapikipiki imiduga y'amapine atatu bita tukutuku n'amakinga bicishwa amafaranga ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura erojo birika neza mw'idonido y'ino nkuru ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura naco gisagara kugeza ubu kirimwo imirimo nka yose ya leta n'amashirahamwe yigenga na mpuzamakungu hatibagiwe za ambasade zose amashirahamwe y'abashoferi b'imiduga amapikipiki imiduga y'amapine atatu izwi nka tuktuk hamwe n'amakinga bicishwa amafaranga arahagwiriye abakuru bayo bari bamaze imyaka itari mike aribo batunganya igikorwa co gutorokanya amafaranga asabwa ku bituro vyaba ivy'imiduga ija mu ntara zitandukanye hamwe n'ikorera hagati mu gisagara hejuru y'aya mafaranga aya mashirahamwe nayo ashinga amande canke ihadabu ricibwa abatubahiriza ingingo ubu bigiye guhinduka umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati asigura ko ingingo yafashwe mu ntumbero yo kwirinda kuremera abanyagihugu nkurikiye amafaranga yose yahora atozwa n'abo bari muri ayo mashirahamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe kubera kuko ariko haribonekeza kugomba kwitiranya ibintu aba mbere barongoye aya mashirahamwe bakaba basabwe ko baca baka ibitasi abo bahora batuma kuja kutoza amafaranga abantu bonyene barekuriwe gutoza amafaranga ni abantu barungiswe n'ubushikiranganji n'abatoza kori bashasha nibo bonyene bariko barakora igikorwa leta yabatumye abasigaye bose ntaze hagira umushoferi azosubira kwakwa n'ifaranga na rimwe duhora tubibona hari n'ababiruka ko mbere bigakomera ntaze hagire umuntu n'umwe asubira kwaka ifaranga kuko twabonye ari igikorwa co kubaremereza cane kandi ahanini kikaba kiriko kiratera ukugomba kwitiranya ibintu ushobora kononera igikorwa gihambaye kiriko kirakorwa n'ubushikiranganji kijanye n'uku kwezi gahinyuza uko kwezi kwa gahinyuza kuvugwa ni perezida evariste ndayishimiye yakugenye amaze kwemanga ko yasanze n'imiburiburi miliyaridi zirenga mirongo ine ku mwaka ku mwaka zinyuruzwa mu matagisi n'amakori atozwa mu makomine kubera abantu bikikamukiza n'akamaramazi kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni zitanu mu ndwi hagatozwa imiliyoni mirongo itatu mu ndwi izo mirongo ibiri na zitanu zagiye hariho ndabagabishije bazitantera bimenye ubu nibabenye naribo baja gupima bigeragereza ubushikiragaji bw'intwaro hagati bukazorungika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka nimusitantera bayahora yiba none twovuga ko ari inde tuzovuga ko ari inde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabira uwo tuzosanga yahora asamara tuzomurungika gusamara nta kundi biramaramage twasanze mu gihugu cose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga mirongo ine mu mwaka nimwiyumvire nk'indongozi zisamara umugera wa korona ukatwinjirana tugaca turiha amamiliyaridi y'amahera yo kuvura korona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki mu gisagara ca bujumbura honyene naho umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati jacquevin dirakobuca yemeza ko ku ndwi imwe yasanze hibwa arenga imiliyoni ijana na mirongo ibiri abanyonzi bagendeje mu mapikipiki n'abandi baganiriye n'ijwi rya amerika bariruhutsa abyakiriye neza hari ibyo twatanga bitaje no muri leta twahohoterwa none utanze amafaranga atari ikintu na kimwe baguhaye umva yashikaye bivanye n'aho uri bakaguca bitanu ibyo rero nta n'ikintu na kimwe baguhaye basanga nyene uya bayahaye ku nyene aguhohoterwa nyene kwabana abantu baturenganya nyene ba nk'ubu tubara nitwatarahizo demire ukwezi twe nta ngorane zizoduteza na zimwe we kabisa turavye ukuntu bariko barakora urabona ko bakora badakora nk'abarya kuko barya badutwara nabi ugasanga muranashwanya ibyangombwa dufata ukabimwereka umaze kubimwereka akaca avuga ngo ko warengeje ko n'umunsi umwe kucyo gitasi ngo amande ariko ntihagire igitasi baguhaca ayo mande ni ukuvuga amande baguca neyo biba bishakiye nka sitasiyo ne murabona ya ridemiye usanze rero warengeje ko nk'iminsi nk'itatu turaja kuyitora waca utanga igihumbi kibura ugatanga nk'ibihumbi bitanu ayo yashaka niyo yaguca kandi ikingi yashobora no kurifunga rikirwa ridakoze naho mubwira ati we rero gumya ibyangombwa jya amafaranga ndaza kuyazana ku mugoroba mugabo mpa ikinga nkore ukampa nka karangamuntu n'akarangamuntu nta muntu ashobora kuyiheba kubera uba ukorera ngaha mu ibarabara ati ndaza kuyazana bikaca byanka ikinga akaca aribika agahengera ku mugoroba akaca avuga ngo mpa bitatu kibure bibiri kagenda kuyagurana ukacuyamo ikinga yagiye igwanya by'iyi ngingo kubona babakuye iyi ngingo jena yakiriye neza cyane twabyakiriye neza kubera bimaze kujya muri meri n'isaha kuko n'ubundi twari abantu tutazi iyo bayajyanye kuko amafaranga ntituzi yajyanye ya gitasi nta meri cyanditse ibyo ntibyoreka guhimbara umuntu kuko mu bisanzwe burya twebwe umwanya umwe twibwa kabisa twibwa twibwa kweri byaduhimbaye ntawe bitahimbaye turaryohewe nyine kuko umuzigo uratuvuye ko naho tuzobandanya turi hademire umukuru w'igisagara ca bujumbura yahawe amabwiriza ko azicana n'abatwara aya mashirahamwe y'abunguruza abantu n'ibintu kugira ngo hatunganywe bushasha ukuntu hatozwa amafaranga y'abanywanyi babo mu burundi amapikipiki n'amakinga ni bwo buryo bwa mbere bukoreshwa mu kwiyunguruza mu gihugu cose hari amapikipiki arenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mu gihe amakinga acishwa amafaranga arenga ibihumbi mirongo ibiri na bitatu ica gatatu cavyo kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura utuwe n'abarenga ibihumbi amajana indwi eroje burika neza ijwi rya amerika akaba ari nonga duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na frederic nkundikije byashizwe hamwe na fatuma rimasi kalala twempi ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha muraraharyana ahataryana harara umwasi
ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru